iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese turi kumwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije aho muri hose mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri aho ni i bujumbura mu burundi naho mu rwanda nyine ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu
umva na minerivare sinzi ko izoboneka abagendayo hariho igihe nabatuma n'akunyu narunse agafaranga bakanzanira akunyu ko ariho kagurika none nk'ubu akunyu k'ijana ukajya iminsi ibiri ngaha iwacu umunyu w'ijana mu rwanda umuntu arawurya iyinga
abo ni abarundi bo mu ntara ya cibitoki binubira kuba batabasha kujya mu rwanda bakoresheje irangamuntu yabo byabaye biba- bi- bi- bi- ba- berekanye indangamuntu iyi nkuru rero turaza kuyigaruka ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'iyerekeye abantu bashinjwa kwica abandi muri komine kanyosha y'intara ya bujumbura ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda harabandanya kuboneka hakomeje kuboneka rero ibintu bihungabanya umutekano muri zone ya kiyenzi ya komine kanyosha mu ntara ya bujumbura abantu barindwi bashinjwa guhungabanya umutekano bari muri ako gace bamaze gutabwa muri yombi kuva ku cyumweru hakiyongeraho ibikoresho byabo bakoreshaga nabyo byafashwe inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanga
inyuma y'ifatwa ry'abantu batanu kuri uyu wa mbere bagerezwa urupfu rw'abagabo babiri bishwe mu ijoro ryo kuri uyu w'imana ku mutumba musugi wa zone kiyenzi komine kanyosha intara ya bujumbura igipolisi cy'u burundi cerekanye kuri uno wa kabiri abandi bantu ku icenda bagerezwa guhungabanya amahoro n'umutekano mu izo nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi yishikiye muri zone kiyenzi kuri uno wa kabiri iruhande y'abafashwe atanga urutonde rw'ibikoresho bya gisirikare n'igipolisi mu murwi ugizwe n'abantu icenda bahora ukoresha mu guhungabanya umutekano haramaze gufatwa rero inkozi z'ibi zigera ku ndwi Eh, nk'uko eh, abafashwe babivuga ni umugwi ugizwe n'abantu icenda abantu indwi bari mu nwa y'abaje- ya- y'abajejwe amatohoza haramaze gufatwa kandi n'inkoho zishika zitanu zo mu bwoko bwa karashinikov harafashwe kandi shargere zitatu zuzuye bya bisandugu bijamo amasasu hamwe n'amasasu y'izo nkoho ari ukwayo ashika amajana icenda ah, na mirongo itanu harafashwe kandi grenade zigera kuri zitanu hamwe n'imyambaro itatu ya gisirikare n'imyambaro itanu ya gipolisi buramatari w'intara ya bujumbura yishikiye nawe nyene muri zone ya kiyenzi ari kumwe na musitanteri wa komine kanyosha yaremesheje inama y'umutekano ica mbere kwari ukuremesha umuryango uheruka kubura abantu babiri bishwe barashwe mu ijoro ry'ubunani yasabye abanyagihugu gukomeza urukundo hagati yabo bakareka kwicana hari ivyo bapfa ikintu kimwe nabwiye abenegihugu nubwira abenegihugu bo ngaha muri komine kanyosha ni uko bobanza bakagira umutima w'urukundo bakagira umutima w'urukundo kuko udafise urukundo uca wifuriza mwene wanyu ikibi n'ubwicanyi bukaca bujamwo icya kabiri nababwira ni uko bokomeza ya manama y'umutekano muri ya nyabune kugira ngo ari cyo cyose kibonetse umu- in- inyishu iboneke ubwo nyene ah, hatarinze ku- kuseseka amaraso ikindi umufasoni gacuti yasabye abari bitavye inama y'umutekano ni ukudoma urutoke ku nkozi y'ikibi iyo ari yo yose hakiri kare kugira ifatwe itariho inkumbi babonye yuko hariho umuntu abateye amakenga bonyarutsa vuba na vuba bakabibwira abajeje intwaro canke abajeje umutekano babegereye kugira ngo u- iyo nkozi y'ikibi ifatwe hakiri kare yaba buramatari w'intara ya Bujumbura canke icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi bashimira abanyakiyenzi ubwira bakoranye kugira izo nkozi z'ikibindwi zifatwe abo bategetsi batera kamo abo banyagihugu kubandanya barikanuye kugira abandi bantu babiri bagize uwo murwi wari ufise intumbero yo guhungabanya umutekano bafatwe abafashwe uko ari indwi bajanywe n'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Bujumbura mu gashoka parake y'intara ya Bujumbura nyene kari ku mugwa mukuru wa komine Kabezi nayo batanu kuri batandatu bafashwe kuri uyu wa mbere bagerezwa urupfu rw'abahisi Gilbert Bandira na Nestor Nkishimana baracani mu gashoka komine Kanyosha mu Ruyaga kuko amatohoza atararangira nk'uko amakuru ijwi rya Amerika rikesha begereye intwaro n'inyamiramabi abivuga i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika evariste urakoze kuri iyi nkuru abarundi batuye muri komine y'urugombo mu ntara y'ibitoki umusozi ruhwa uhana imbibi n'u rwanda bavuga ko inzara igiye kuzatuma bahunga ibi babivuze nyuma y'uko u rwanda rufatiye icyemezo cyo kutongera kubakira berekanye indangamuntu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu cibitoki diane ndonse afite inkuru irambuye
amakuru dukura mu bakozi bo ku rubibe ruhwa avuga ko kuva itariki mirongo ibiri na zibiri z'uku kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka uheze abanyagihugu bo muri komine rugombo batacakigwa mu gihugu cy'u rwanda bakoresheje ikarata ndangamuntu abanyagihugu bo ku mutumba rukana ku gacimbiri ruhwa bavuga ko iyo ngingo ije yunyura ubukene bw'ibifungurwa bari basanganywe kubera rero umugambi badufatiye wo kugara kugira umuntu muto muto ntiyinjire umva tuca tugira izindi ngorane zigira kabiri z'ibice bitubikana n'izuba ryadusongongeye aha iwacu ko ibigori byose twarateye biruma ibiharage navyo nyene vyarumye ubu nta kintu dufise twikorako mw'iyi minsi ubu dusigaye turindiriye ico imana izodukorera conyene we twebwe abantu bato bato urwo rwanda rwari rudufashije cyane kwa twajana ibyo tudafise bakaza bakabitora natwe tukaja kubitora wabona hari nk'ukuntu waba ufise nk'udusombe ukavuga ati jewe tuno dusombe sino tugiye inga ryose reka nanjye ndadujane hariya atatwe ko abo bakura imyumbati hakiri kare ndabe ko nukuranye nanjye utwo turaye tumaze iryo yinga cyangwa twamazana iminsi ibiri mugabo ubu uya ntigishoboka bamaze gufata iyo ngingo nta kintu nashoboye kugira hane ngo mpeze ndibukore mico gihe urumva uruhombo rwaraje urumva na minerivare sinzi ko izoboneka abagendayo hariho igihe nabatuma nakunyu naronsa agafaranga bakanzanira akunyu ko ariho kagurika none nk'ubu akunyu k'ijana ukajya iminsi ibiri ngaha iwacu umunyu w'ijana mu rwanda umuntu arawurya iyinga ivyo biruko mu gihe aba banyagihugu bavuga ko ku isoko yo mu bugarama yo mu gihugu cy'u rwanda ibintu bisanzwe bizimbutse kurusha mu burundi akarorero duhabwa n'uwo twahuye avuye kurangura ibiraya nuko ikiro cavyo kigurwa amafaranga amajana abiri y'amanyarwanda ayo nayo akavunjwa amafaranga amajana atandatu na mirongo itanu y'amarundi mu gihe ikiro c'ibiraya muri komine rugombo kigurwa amafaranga igihumbi y'amarundi impapuro abanyagihugu basabwa arizo pasiporo canke sepejeri canke rese pase bavuga ko badashobora kuzironka insiguro bashira imbere ni kudashobora kuronka amafaranga asabwa kugira ngo bazironke Manirambona Ezekiel umwe mu banyagihugu akora urudandazwa rw'ibitumbura avuga ko umutaha akoresha utomushoboza kuronka izo mpapuro ni nk'ubu ufite umuta y'ibihumbi mirongo itanu ntucanza kugura uko batasi nkaca n'ugakuranguza umva rero novuga ko ari nkambarugo badufatiye mwe muri mbere mwari mukwiye kuraba ingene vyogenda tukaha natwe ingene twongera kujayo abanyagihugu bo ku ruwa ku mupaka w'u Rwanda basaba ko izo mpapuro z'inzira zisanzwe zitangirwa ku mugwa mukuru w'igihugu gusa zotangirwa no mu ntara yabo ya Cibitoke kuri ivyo musitaneri wa komine rugombo kaderi beatrice avuga ko leta ibifise mu migambi ivyo mu bisanzwe bisanzwe biri mu migambi sinzi ko rejo canke ari hirya yejo mugabo mu migambi yuko impapuro abenegihugu barondera bakenera zibashikira zikabasanga hafi uriho uriko uratunganya bamwe mu bafise amacuti mu rwanda bavuga ko iyo ngingo y'izo mpapuro basabwa idahindutse bazohava baza barajabuka mu rwanda baciye muri uzi ruhwa ikorwa ishaka renata ni umurundikazi ababyeyi biwe baba mu gihugu cy'u rwanda aho ibintu binyaruka nocaho mu mazi mu gihe ntoba ndaronka kuntu noronka iyo ibyo byangombwa kandi aho mu mazi bitarekuwe wumva wowe uciye mu nzira zitazwi bagufashe na zibazo zangorane nyine nomva nobigenza gute nubwo uyu mukenyezi avuga uku abanyagihugu ubwabo baremeza ko abajabuka umupaka baciye mu nzira zitazwi rimwe na rimwe bahura n'amasanganya umukuru w'umutumba wa rukana ya mbere sengiyumva renova asaba ko abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru mu burundi no mu rwanda bogerageza korohereza abanyagihugu mu ngingo zifatwa namba harihe ico uburundi abarundi n'abanyarwanda bo bapfana cane cane ku nzego zo hejuru mu kurindira ko gitorerwa umuti izi ngingo zifatwa zitwa abanyagihugu batagira imigenderanire by'ukuri bakazibangira abarundi bakomeze bigira mu rwanda kuri karangamuntu n'abanyarwanda bigizire mu burundi kuri karangamuntu kuko twebwe twebwe by'ukuri nta muntu twari bwabone yaciye mu nzira zizwi yaba umurundi aja mu Rwanda yaba n'umunyarwanda yaje mu Burundi yaciye mu nzira zizwi nta uragirira ingorane nka bino bihugu ibintu biruko mu gihe amasezerano yabaye itariki indwi z'ukwezi kw'icumi na kabiri igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani hagati y'igihugu c'u Burundi u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu avuga ko abanyagihugu baba mu makomine ahana imbibe hagati y'ivyo bihugu bashobora kugenderanira bakoresheje impapuro zisabwa muri rusangi harimo n'ikarata ndangamuntu tumenyeshe kandi ko ayo masezerano yasubiwemwo akemezwa hagati y'abashikiranganji b'imigenderanire bo muri ivyo bihugu uko ari batatu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe muri komine rugombo intara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse urakoze kuri iyi nkuru tuve mu Burundi tugiye muri Kongo aho impunzi z'abarundi bahungiye aho muri Kongo mu 1972 basaba ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ko bafata kimwe n'abahungiye muri icyo gihugu nyuma ya 72 umunyamakuru uri w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu nkambi ya Rusenda dufitiye inkuru irambuye
Ishirahamwe rya Association des Femmes pour la Promotion des Développements Endogènes ryahaye ibikoresho by'isuku impunzi z'abarundi zahungiye mu Rusenda gatunguru mboko kenya rurinda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo irindwi na kabiri izi mpunzi zibanze y'inkambi zivuga yuko zidakunze kubona ubufasha bava kure melania ufitiye abuzukuru mirongo ibiri na bane mu gatunguru arashimira ishirahamwe ryabibutse asobanura ko ari ubwa kabiri bafashijwe kuva bagera muri kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo irindwi na kabiri twapokeye ibumba dupokera ibido dupokera ubuti bubiri bw'isabune kubera hagabwa mu isabune cumi dupokera imiswagi igiye koza amenyo itatu dupokera isabune tugiye kutwiyoga zibiri sefini none se ubu mubayeho gute mubayeho gute twebwe tubayeho gute nye turarima ubwo bwimbati tukarondera n'ubu buse tukarondera n'ubwo bugazi nta bindi dufise dukoresha bijya bintu baduhaye twarabisimye n'ukuri kuba baduhaye ibintu dupomesa baduha agasabune tumesesa impucu baduhereza n'utwo akarya agasabune ko kwiyoga na twege ubu ibikoresho byo kuvoma ntabyo mwari ntabyo twari dufise twarasimiye imana kuva mwatangira ntibaratangira nta bandi bari bari babaha mu irindwi na kabiri niho tupokeye uno munsi abandi bose bapokera ariko twege ehe arakini iyi kanisa ndinjiramo ye yose paki niho twapokeye umunsi umwe bazuye kudufasha baradupokeza umuceri baradupokeza ibigori ibi bidahuye bihurunguye badupokeza n'amavuta n'isabune n'ibyo turashimira imana aba barundi bageze muri kongo muri uwo mwaka basaba ko ishyirahamwe rya seri ryabaha ubufasha ritanga ku zindi mpunzi z'abarundi nubwo benshi muri abo barundi bagiye bavukira muri kongo abandi nabo bakaba barasaziye muri iki gihugu tubasaba bamamanzana sire ku nzu na zewe ko na ndi mukimbizi ariko wa kera ndi wa kera mugabo nawe woba wa kera uri mu isi itari iwanyu uri mukimbizi gusa kwa twese tuba twagomye ngo badushyire mu ikambi mugabo arabatangwe kwanga ngo mwege ntimuri bakimbizi e tuce turareka iyo mubibasaba bababwira iyo tubisaba batubwira ngo bafase bari mu ikambi gusa nibo barefize naho mwebwe wo muri mirongo irindwi na kabiri natwebwe turabarefize kubera twese turaharundi twese twavuye mu burundi aho twari twayirutse muri mirongo irindwi na kabiri nitwe twayirutse twari twayirutse none twari twayirutse twagiye ngo twaje gutembera twagiye hejuru ifu mu burundi twese turabakimbizi tubasaba n'utwego badufase kizaruka ni umusaza w'umurundi wahunze muri mirongo irindwi na kabiri avuga ko aho bari basanzwe bahinga ariho hubatse inkambi icumbikiye impunzi z'abarundi zahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uyu musaza asaba ko babapokeza kuko bugarijwe n'inzara imirima yacu yose yarononekaye irononekera mu nkambi n'ubu ntidupokera twebwe urumva bapokeza abo baze muri iyo minsi muri iyo minsi nyine muga nk'abo bari bakwiye gufata icyumviro uburyo turi ko tujya nabi uburyo tutaronka ikidufasha narwo none se wahingaga twebwe twahinga aho hari hari amakambi ubu ni ukuzerera nyine umuntu aza araba iyo yokotesa nk'imu babembiye rugo tubaze turi impunzi kera kabisa kandi twebwe bari badufotoye turi n'amafomo turi na yene ariko ayo mafomo tuyatwaye bavuga yuko tutaraba umuntu tutarabo mu nkambi natwe rero twabonye amakuba nitwege twarimye nitwege ibintu byinshi cyane kubera twarabye kuzi Burundi ntaho turora nta matongo dufise mu burundi tubamenyeshe ko iri shyirahamwe rya association de femmes pour la promotion de développement endogène ryatanze ibikoresho by'isuku ku bagore gusa ndetse ngabo b'ijwi rya amerika mu rusenda vedaste ngabo urakoze kuri iyi nkuru kubaka bidaciye amategeko birabujijwe mu burundi kuva ku itariki ya makumyabiri na kabiri ukwezi kwa cyenda umwaka ushize bibiri na cumi na gatandatu icyo cyaha gihanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi n'amezi atatu hamwe n'ihazabu iri hagati y'amafaranga ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi ijana by'amarundi kuri iki kibazo rero mugenzi wacu oriane itangishaka yakiganiriye na bwana terence ntahiraja umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu hamwe na madame kwizera jacqueline ufasha abakenyezi kwifashisha ubutabera mu kigo seruka bwana terence aratangira ah, avuga asobanura ibijyanye n'amabwiriza agenga ingo n'imiryango mu burundi
ahantu agenda byinshi yuko bwari bariko baratwumviriza yuko kuva burundi bubaho gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani ko hatabwirizwa bigenga bimwe n'imiryango byari bihari ni ukuvuga yuko abantu bagomba kubaka bakurikiza imico y'ikirundi gusa nta bintu byo kwandika mu mategeko byari bihasanzwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani gushika mirongo icenda n'umunani mirongo icenda na gatatu aho niho ibyiza rya mbere ryagiyeho ryagiyeho mirongo icenda n'umunani igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani niho ryajyaho hahirize kuba rusatuma rwa mbere rwabaye mu gihugu cyacu niho rero hatowe gukurikizwa iby'amategeko by'uko habaye igitabo cy'ingo n'imiryango cishinzwe amategeko kugira ngo babubakana kwaba kwandikisha abana cyangwa abapfuye n'abandi bose bashobora kwandikwa icyo gitabo kandi cyarasubiwemwo guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana mirongo icyenda na gatatu kugira ngo kijyane n'ibihe byari bigezeho icyo gihe kikaba ari nacyo tugendera ko gushyika kuri uyu munsi nacyo kikaba kihari kandi kugira ngo abantu bubake ingo zabo bakisunga ingingo zose ziri muri icyo gitabo uti rero mbega ubu biba bimeze gute gifashe gute mu bisanzwe ko mubyumva hariho amategeko ayigenga ariko rimwe rimwe rero abenegihugu ugasanga barayarenga ko cyane ugwaruka iyo hageze ko bwubaka ugasanga hari ibintu bita gucikiza ugasanga inkumi barayazi n'umusore barabiba barubatse ataho byanditswe ariko bigacereza ku bintu bikizimbi cyane cyane cyane ku mupfasoni kuko urabizi yuko iyo bashwanye hageze igihe hakaba ingorane mu miryango kandi bateza ku bana nk'uko imana yabitegetse ugasanga wa mupfasoni ko arahohoterwa kuko iyo byari yitwaye nawe iyo mwirukana akamubwira nawe ugasanga ntaho byanditswe n'ingorane zidasanzwe urumva rero ibyo kuri aba uhayetse kubaho itegeko rihana rero ababihonyanga bazaba barabirenga ko ibyo nabyo nk'uko numvise ibiganiro cyabereye mu buryo bwo kwicisha ngaho ku iradiyo afurika mwabyumvise yuko hariho ingingo nshyashya zihasha abantu bazaba banyanga ayo mategeko nkavuga akarusho hariho akarusho kuko ubu baragerageza guca mu muco abubaka na cyane cyane ko iryo tegeko ryahagiye ariko n'imbere yaryo hariho n'amashengero ubu yamaze guteka ariko kugira ngo bahezagire ubugeni abasore ko bamwariye kwiyandikisha imbere y'amategeko icyo ni ikintu cyatumye ibyo bintu bigabanuka by'uko abantu baza baracikira abandi bita kwigemura
urakoze cyane rwose mufasoni kwizera jacqueline nk'uko watubwiye urafasha abakenyezi mu kwitura ubutungane ku bijyanye n'amabi akorerwa nabo kandi tukaba tuzi ko iki kibazo nk'uko mwabyumvise mu ntara ya ruyigi n'ahandi gituma haba uko gufatwa nabi ku bakenyezi batanditswe imbere y'amategeko n'abo byubakanye ikibazo gihagaze he ni kuki abantu bahitamwo ku bana bidaciye mu mategeko biterwa n'uburyo hasabwa iki kugira ngo abantu bubake ku rwego rw'ubutungane turazi ko gukwa birasaba uburyo ariko ku rwego rw'ubutungane niyihe mpamvu ibatuma batajya kwiyandikisha ku bisanzwe ku rwego rw'ubutungane nta mpamvu bavuga ngo irahari ibatuma batajya kwiyandikisha ahubwo impamvu aho iri akenshi usanga ziri mu kibano aho usanga nyine ingena abantu babayeho ugasanga batamenya neza amategeko abagenga akenshi akabona yuko ashobora kubana n'uwo bazubakana uko nyine akamutora agaheza akagenda atigeze amenya ubwa mbere na mbere inkurikizi ziri imbere yiwe inkurikizi azogira kubera yuko yubatse bidaciye mu mategeko iyo niyo mvo ya mbere umuntu yobanza kuvuga kuri uwo muntu yigemura cyangwa agacikira wenyine bimuvuye ko kuko tuvuze ku bana bidaciye mu mategeko biri uburyo bwinshi hariho uwo mwigeme bahendahenda bakwiyumvikanira n'uwo musore nimba kumbure yatewe n'ubukene kanaka nke umubiri wamugoye akumva yogenda kubaka atiriwe arabicisha muri ayo mategeko abo bakagenda bumvikanye uwo rero si wo mugwi munini cyane kuko hariho uwundi mugwi w'umuntu ag- abantu bagenda kubaka bidaciye mu mategeko mugabo bitavuye ku gushaka kwabo hariho rero nk'aha mu kigo seruka abenshi dukunda kuronka hariho uburyo usanga nk'ubu bamushurashuje ku nguvu bamushurashuje ku nguvu nk'imiryango igacira biti twebwe rero hako uyu muntu n'ubundi yamaze kuva ku bukumi bwiwe aramaramaye ugaca usanga bamuhitiyemwo bonyene bakavuga bati basi ko rero bigenze uko genda agutware mwene uwo rero aba abaye agiye kubaka bidaciye mu mategeko mugabo urumva yuko na wenyine ntibyamuvuye ko agiye ajyanye igikomere kininiya cyane kuko yagize gushurashuzwa ku nguvu noneho hako aheza agatunganirizwa cyangwa umuryango ukamufasha akitura ubutungane ugaca usanga bamubwiye bati ahubwo genda mubane aho rero nk'ubu ugaca umenga ikibazo kiraheze mugabo urumva yuko atanguye urugo mugabo arutanguranye igikomere abo n'aba mbere ubu abahaswe n'uwo muryango we kugira ngo babyitorere uko ariko hariho n'uwundi nawe ujya mwene kumushurashuza ku nguvu aba azi amategeko akabona ikintu kimurindiriye hako kiba igihano rero kikaba icyaha cokurikiranwa n'amategeko nk'uko igitabo mpanabyaha kibivuga ugaca usanga baragarutse baramwemereye ibi na biriya akamubwira ati basi hako rero ujya kwitwara reka ndagutware tubane bagaca rero bapfa kubana uko mugarumva uwo muntu aba ariko arahunga igihano yohanishijwe n'icy'amategeko avuga kuri ibi bijyanye no gushurashuza ku nguvu agaca avuga ati reka tubane mugabo naho nyine urumva ko uwo muntu naho avuga ngo bagiye kubana mbere uwo mugabo wa kabiri wowe uranagoye cyane kuko abagiye bagiye kubana mugabo koko ntikwari kubera yuko amukunda ahubwo ni kubera ko yamukoreye icyaha none arabye ingene atari bwinjire muri ibyo bihano acwe yitwa ngo babanye mwene abo rero kenshi ku bisanzwe intambamyi za mbere urumva yuko aba ariko ashi- a- ashaka kudakurikiranwa n'amategeko agenga igitabo mpanabyaha kuri ibi bijyanye no gushurashurwa ku nguvu mugabe ry'urwo rugo naho yorushikamwo urumva agwinjiyemwo nabi agwinjiyemwo ata mahoro arufisemo agwinjiyemwo atabiteguye agwinjiyemwo atita- atiteguriye kubaka ahubwo agwinjiyemwo mu mahohoterwa kandi mwene abo dukunda kuvuga ko ari ingo ziba zihereye ku ihohoterwa nyine urumva ko urugo nk'urwo by'ukuri eh, ntiruzigera rurama naho guhorama ngira rurama iminsi mike y'iyindi minsi ikiba ya minsi y'imibabaro nyine tugaruke ku mushinga ntahe ntahiraja twavuze ko kubaka mm, mu butungane bidasaba uburyo kumbure bwinshi kwiyandikisha ariko ah, nko mu- mu makuru- mu nkuru twumvise bamwe mu basore bavuga bati ntibashobora kujya kubaka mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo bupanze neza kuko bisaba uburyo nko gukwa gukwa bisaba amafaranga none nko mu bushikiranganji ku rwego rw'ubushikiranganji mubona icyo kibazo cy'inkwano zisabwa nininya ku babyeyi cyotorega umuti wuhe Eh, murakoze cyane kumva icyo kibazo imbere yo kwishyura mbere nagomba kunganira mufasi nagiye kuvuga hariho ubundi mugwi yibariye ni mu gihe uvuga ngo ntabwo amategeko yerekeye ingo n'imiryango abantu babyica hakurya ku bagabo bafite abandi bagore ibi ni ibyaha urumva ni ubundi mugwi nongeye kuri rya migwi yavuze aho usanga hariho abagabo bamwe bamwe bahenda abigeme yuko ari abasore ugasanga bagiye kubarongora nk'ariya mu mujyi cyangwa ahandi ugasanga yaramubeshe ugasanga kuko bananditswe no kwandika hanyuma ashaka mutambye ngo abe zabana n'ibindi byose muri uko hari ikindi kibazo cyiyongera muri ibyo bintu kandi bitajyanye n'amategeko hanyuma ku kibazo cy'inkwano mwariko muravuga ikibazo cy'inkwano nk'uko mubivuze eh, si itegeko ni ikintu gifatiye ku mico kama y'uburundi bwacu ni ikintu cyabayeho basokuru bakibaho abarundi bakigenderamwo hariho n'umukuru w'igihugu yari kugerageza kuvuga ati ibi bintu tugira tubihagarike aravyita n'agashingo yari tuzidabagaza ico gihe yafashe ingingo aravuga ati ibintu by'inkwano by'umurengera muzo murakora reka tubihagarike reka batubitwa agashimwe ntihagire abantu b'ab'intambanyi ku bantu bakundanye umusore n'inkumi mubareke bategure ubugeni bwabo bigende neza kuko nta muntu ashobora kugura agaciro k'umuntu mbere nta n'uwo muha agaciro kandi ikintu cyumvikana byitwa agashimwe hano agashimwe gatangwe umwe wese mu byo ashoboye eh, aho niho bageza nuko niko byateza kumera biri mu muco hajya rero umuco w'abenegihugu w'abantu kanaka mu gihugu kanaka ubiri buke buke buke reka tuje ku murongo abanywanyi biradijwi rya amerika ni benshi nabo nyine bifuza kubaza no guterera duhere kuri desire desire uranyumva yego cyane ndabumva mwiriwe neza desire ikibazo cyangwa icyiyumviro mu masegonda make Bo, kuri icyo kintu cerekeye gucikiza eh, turabonana cyane cyane ko eh, imvo nyamukuru ari herekeye imico n'imigenzo z'ikirundi aho ndavuga kuri icyo mwaka muravuga cerekeye inkwano inkwano iri mu bintu bya mbere bituma eh, ugucikiza bihaba kuko mu bisanzwe eh, ntibyategereza kuba nk'igiciro hagati eh, y'abavyeyi y'umubyeyi w'umuhungu n'uw- n'uw'umukobwa ariko kaba nk'agashimwe agashimwe nawe ntazi- ntazi guciranira na leta nyene yobigiramwo uruhara ntivyoba itegeko ryo kuvuta eh, iyo nkwano ariko botangura nko guhimiriza urakoze cyane rwose desire kuri icyo cyiyumviro nk'uko twabi- turabivuga ubwa mbere umushinga nawe ntahiraje arabishikirije ku bijyanye n'itegeko eh, ry'inkwano ariko tugaruke ku mufasoni jacqueline kwizera ku bijyanye n'abo baba bubatse bidaciye mu mategeko tubwira zimwe mu ngaruka umukenyezi cyangwa abana ba yabyaye bagira kubera ko baba batanditse imbere y'amategeko murakoze kuri icyo kibazo mugabo reka mbanze ngaruke gatoya kuri ibi ariko bara- bamwe twibaza abandi tukibaza kuriya yuko inkwano yoba ari iyo mvo nyamukuru itera abantu gucikiza ahanini turi ko turabiraba burya iyo habayeho gucikiza biravana nk'aba bantu b'abigeme umuntu arashobora kugenda agacikira ku mugabo yari asanzwe yubatse uwo mugabo urumva aca yifata yuko arenze ibigo mugabo kandi si n'ukurenga ibigo gusumva aca agira umuhabara kuko ibyo bintu burya biratandukanye amaze kugira umuhabara rero muri uwo mwanya mbega ikibazo twoca tubanza tukibaza ko none amutwaye ari umugore agira kabiri kandi yari asanzwe yubatse hariya n'uwundi muntu kandi ibyo uyu uno munsi nibyo byinshi cyane bigwiriye mbega hariho burya ya- wumva yabuze iyo nkwano yotanga ko yari asanzwe afise uwundi mugore ako rero nshatse kukavuga uko kuko ugucikiza uno munsi hagati y'imisore n'inkumi biri bikeya urabye abantu baba basambuye ingo akagenda agiye kuba umugore agira kabiri cyangwa umugore agira gatatu hariho n'aho agenda ari umugore agira kane kuko uno munsi urabye ubuzima bw'abantu ingene bumeze arababa muri iyi ntara yajya agahindura akajya mu yindi ntara ugaca usanga hariya ahantu ashitse aciye yiyita umusore uriya mukobwa agaca amucikiza akamujyako hanyuma atarazi yuko afite uwundi mugore aho rero nshatse kukavuga ko gusa kugira ngo ntiduce twibaza tuti ibyo bintu byo gucikiza no gucikira bihari kubera yuko inkwano ariyo isanzwe yoba ariyo ntambamyi ndende ariko rero ku bintu by'ingaruka ingaruka ku bisanzwe ntitwobanza kuzishyira ku bana ingaruka ubwa mbere ku muntu yagiye mu rugo adaciye imbere y'amategeko ubwa mbere izo ngaruka ziba kuri uwo kuri abo bantu nyine bubatse batazwi n'amategeko kuko ibintu tugerageje kubitandukanya neza abantu barashobora kubana badaciye mu mategeko mugabo umwana avutse uwo mugabo akamwandikisha akamenya yuko ari abana biwe muri uwo mwanya uwo mwana aramenyekana mu gitabo ndangamuntu ibyo twita muri leta sivire iyo rero yamwandikishije nta kibazo abo bana bo bazogira kuko abana bazitwa ba naka naho wewe atari yanditswe nu- n'umugore wiwe ni nka kurya bishobora gushika umugabo akabyara abana hanze urumva uwo mugore ntibaba barandika mugabo ashatse kwandikisha abo bana biwe kugira ngo abagire ubwenese abo bana arabandikisha ako nshatse kugira ngo abantu duce dutahura neza ntitwumve yuko iminsi yose umugore umwana avutse mu rugo batandi- batabanye biciye mu mategeko nawe nyine ategerezwa kuba atanditswe ingorane nyamukuru za mbere ziba kuri uwo mukenyezi yagiye muri urwo rugo atamenywe n'amategeko kuko burya baravuga bati ntazibana zidakomanya amahembe uwo mugore yagiye muri icyo kibazo muri urwo rugo ataciye imbere y'amategeko ngo yandikwe mu bitabo mu bugeni aragira ikibazo kuko iyo habaye ikibazo mu rugo kenshi igitabo cy'ingo n'imiryango ajya amategeko agenga ingo niyo heza akamenya ati iyo habaye ikibazo iki bigenda gutya iyo habaye ikibazo iki bigenda gutya radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ku kibazo cyo kubaka bitanyuze mu mategeko n'ingorane ndetse n'ingaruka bigira ku miryango no ku gihugu cyose nicyo dusorejeho ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri sulemani tarawore afatanije na daniel brown kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mwakoze mwese kudutega amatwi mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika